radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'u rwanda paul kagame yatangiriye mu ruhango urugendo rw'iminsi itatu mu ntara z'amajyepfo urugendo ruzamugeza i huye i nyamagabe n'i nyamasheke leta y'u burundi yemeje ko ingabo z'icyo gihugu ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba.
Igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu y'Epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Kongo no mu Burundi.
Colonel Pierre Claver Nzisabira umunyamabanga uhoraho w'inama nkuru ishinzwe umutekano aya n'amakuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mugume ku maradiyo yanyu duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugizweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana Aloyizi wiriweho tageze mwiriwe Beniste reka tuyahere ku mugabane wa Afurika umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ko Sudani yemeye gukorana n'iyo sentare ku byaha byo mu ntambara byakozwe mu ntara ya Darfur ku butegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir. Karim Kane umushikirizamanza mukuru wa CPI yabivuze inyuma yo kubonana n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Abdel Fattah al-Burhane yatembagaje ubutegetsi mu mwaka uheze hari nyuma kandi y'uko yari ahegeje kugendera intara ya Darfur. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu ibihumbi amajana atatu bishwe muri iyo ntambara yatanguye mu mwaka wa bibiri na gatatu. Omar al Bashir w'imyaka mirongo irindwi n'umunani ari mu ibohero ku mugwa mukuru Khartoum kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda akuwe ku butegetsi arondegwa n'umutahe wa CPI ku byaha by'ihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwamuntu byakorewe muri Darfur amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yagirije Omar al-Bashir hamwe n'abahora bamufasha gutwara ibyaha by'ubwicanyi gufata abakenyezi ku nguvu gusahura hamwe no guturira imihana y'abanyagihugu mu bumanuko bwa afurika naho abanyafurika y'epfo barakoze imyiyerekano bagana kuri imwe mu nyubakwa za leta i pretoria ejo ku munsi wa gatatu bahambije amasendika y'abakozi mu kwiyamiriza ubuzima busigaye buzimbye biterwa n'iduga ry'ibiciro hamwe n'icikagurika ry'umuyagankuba abantu baharurwa mu majana barazibiye amabarabara yo ku mugwa mukuru berekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'ubuzima busigaye buzimbye no gukinga kugira ubutunzi ntibusubire inyuma umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amasendika y'abadandaza Zwelinzima Vavi yavuze ko abanyagihugu batagihema kandi batabona ingene bagiye kubaho Afurika y'Epfo imaze igihe ihangana n'ubushomeri bwiyongereye mu gihugu amasendika yagiriza leta gushyira imbere inyungu z'abatunzi hamwe n'iz'amasosiyete imbere y'inyungu z'abanyagihugu bato bato
washington ijwi rya amerika amakuru ku ihembe rya afurika leta ya amerika ejo kuwa gatatu yarahanuye leta ya etiyopiya n'abaroberi bo mu ntara ya tigre kuganira kugira intambara zongeye kwaduka zihagarare amerika yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara yari amaze amezi atanu yari akingiye ubuzima bw'abanyagihugu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri amerika vedante patel yavuze ko leta ya etiyopiya hamwe n'umuhari tplf bakwiye gusubira mu masezerano bumvikanye atakibanje gusabwa yavuze ko amerika yiteguye gukorana n'abanyetiyopiya mu bijyanye na diporomasiya no kugarukira ku banyagihugu bakeneye imfashanyo mu ntumbero yo kurangiza burundu iyo ntambara leta hamwe na tplf bagirizanya ko uruhande rumwe arirwo rusomborotsa intambara mu gihe utwigoro two gutangura ibiganiro byagutse tugicumbagira
washington ijwi ry'amerika hanze y'umugabane wa afurika ku ntambara iri muri ikirere perezida wa ikirere volodimire zelenski yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko igitero cy'uburusiya ku gituro cy'indarayi muri ikirere cyahitanye abantu cumi na batanu n'abandi mirongo itanu bakomeretse mu gihe ikirere yinjiye mu kwezi kw'indwi kw'intambara mu- n'uburusiya mu ijambo zelenski yashikirije akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yavuze ko uburusiya bwateye misile ku gituro cy'indarayi mu ntara ya dnipropetroviske avuga kandi ko abapfuye bashobora kwiyongera iki gitero cyakozwe kandi ku munsi Ukraine yahimbaza intahe yo kwikukira aho yiyonkora ku bumwe bw'abasoviyete mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe perezida zelenski yavuze mu gitondo cy'ejo ku munsi wa gatatu ko ukraine izogwana gushika ku musirikare wayo wa nyuma
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo acuve wa akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa y'indwi gushika isa y'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'u rwanda paul eh, kagame yatangiye urugendo rw'iminsi itatu mu ntara z'amajyepfo urugendo ruzamugeza mu ruhango i huye i nyamagabe ni nyamasheke ni rwo rugendo rwa mbere mu gihugu kuva hadutse icyorezo cya covid cumi n'icyenda amaze kugera mu ruhango aho yakiriwe n'abaturage b'ako karere bahuriye mu kibuga cy'urwunge rw'amashuri indangaburezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumutakaboyi nawe arahari asumutakaboyi wiriweho wiriwe neza venuste umukuru w'igihugu paul kagame yakiriwe gute aho mu ruhango urabyumva nawe arimo guca mu baturage ahubwo nakabaye ndi mfashe agafoto arimo kuzenguruka mu baturage abasuhuza arimo kubanyuramo bose bagiye basigamo inzira ku buryo abageze rero barebete bazamura idarapo bamusuhuza cyane uru rugendo rw'umukuru w'igihugu muri ako karere rugamije iki
ngo turasobanukirwa n'icyo rugamije ariko kenshi umukuru w'igihugu iyo aje gusura abaturage aba aje kumva n'ibibazo bafite nibaza rero ko abaturage benshi hari bake twabashije kuvugana mbere bavuga bati nitugira amahirwe tuka- tukabona ijambo turaza kumubwira ikibazo cy'umuhanda bafite ngo umuhanda uva ruhango ugaca gitwe ugaca buhanda ukazagera karongi ngo ni umuhanda mubi kandi abaturage bavuga ko ngo yigeze kuwubemerera baravuga bati rero nitugire amahirwe yo gufata ijambo turaza kumwibutsa ikibazo cy'uyu muhanda hanyuma rero hano muri ruhango iyo umunyamakuru ageze ahantu agenda avugana n'abaturage mu bi- mu- banyuranye hari abambwiye ko bafite ikibazo cy'uko bahinga imyumbati myinshi ariko uruganda rwa kinazi rutabasha gufata umusaruro wabo wose rimwe na rimwe bakavuga bati ugapfuza rero ibindi bibazo byinshi aho ageze aha abaturage ijambo buriya baraza kubivuga byanze bikunze urwo rugendo akorera mu majyepfo y'igihugu ruzamugeza mu tuhe turere tw'izihe ntara biteganijwe ko naza kuva hano mu ruhango aza kuza kuvugana n'abavuga rikijyana niko babita bo mu karere ka huye naho ni mu ntara y'amajyepfo nimugoroba ubwo ngubwo ubwo ntabwo aza guhura n'abaturage benshi ariko ku munsi w'ejo biteganijwe ko azajya mu nyamagabe naho ni mu majyepfo hanyuma ku wa gatandatu akazajya nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u rwanda hari gahunda afite yo kuzasura n'izindi ntara z'u rwanda kugeza ubu eh, amakuru mfite nahawe n'abadutumiye ni uko ni uru rugendo rura- ruteganijwe n'izi ngizi nkubwiye ibindi ntabyo bambwiye ntabwo ndamenya niba no mu zindi ntara azagerayo nakubwiraga ko aha hantu hari abaturage benshi nkibaza ko ari nabwo bwa mbere ahari nyuma ya covid cumi n'icyenda abantu bahuye bangana gutya nibaza ko n'abaturage bari bakumbuye guhura nanakubwira ko nubwo ari benshi ha benshi bapimwe covid cumi n'icyenda nta muntu winjiyemo cyane cyane mu bari tente yegereye aho umukuru w'igihugu aza kuba ari benshi bose bose abinjiye bose bapimwe covid cumi n'icyenda rero abaturage urabona ko ari nk'ikintu cyatumye navuga ngo bafungutse nyuma y'imyaka irenze ibiri covid yari yarahagaritse ubuzima bunyuranye bw'abaturage asumta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu ruhango ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze cyane venusi
mu burundi inama nkuru y'umutekano iyobowe na perezida evariste ndayishimiye yemeje ku mugaragaro kuri uyu wa gatatu uko ingabo z'igihugu ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo n'irwanya leta y'uburundi inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru inama nkuru y'umutekano mu Burundi irashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose inyuma y'inama idasanzwe y'intwazangabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba ni inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ivyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu ca repubulika ya demokarasi ya congo colonel pierre claver nzisabira yamenyesheje ko ari ico gituma burundi bwarungitseyo abasirikare kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho abagize inama nkuru y'umutekano mu burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwihweza ibijanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni muri iyo ntumbero igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka kivu y'epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri kongo no mu burundi naho atagitigiri c'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare ca Kongo kigwaniriza umwansi mu ntara ya Kivu y'amajepfo Lieutenant Mark Elongo yemeje ku ndwi iheze ko abasirikare b'abarundi binjiye muri Kongo ari amajana atandatu bashikiye mu ikambi ya Ruberizi amashami yigenga nkuru na nigwa yarenga ijana force n'abanyepolitike bari mu Burundi nka Gatongwasa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije ico gikorwa bakavuga ko gite kubiri n'ibwirizwa shingiro bikinirwanirwa ko abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo mu mpera z'ukwezi guheze ayo mashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo aha mwamenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'u Burundi ryemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamo yashyira icyizere ku gikorwa cy'iteka ingabo z'u Burundi zigiye kurangurira muri icyo gihugu kibanyi nk'uko zisanzwe zitera iteka igihugu mu bindi bikorwa byo kugarukana no kubungabunga amahoro mu bindi bihugu imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa Kongo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare Red Tabara umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'u Burundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'abarundi ijwi ry'Amerika twagerageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri Kongo akoresha ariko ntivyadukundiye ko tumuronka bagenzi be batubwiye ko ahari mu mashamba ya Kongo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata yamara mu itangazo washize habona ijwi rya Amerika rifise umuhari Rede Tabara uvuga ko witeguriye kugwana uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'abarundi naho bitari bwavugirwe ku mugaragaro uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazokwigira wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano yarusha Rwanda gutyo ko butazotinya kugwana n'izo ngabo z'u Burundi zabusanze mu birindiro mu buseruko bwa Kongo ico bikoze uwo muhari Red Tabara uvuga ko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo c'umutekano muke mu Burundi no mu karere nk'uko imiryango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko ubumwe bwa Afurika n'ishami mpuzamakungu ONU yabihanuye inama nkuru y'umutekano mu Burundi yoyo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihugu aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka yarateye akamo na cyane cyane urwaruka rwahungiye mu makambi ya nakivare na mahama gutahuka mu gihugu cy'amavukiro nanone uburundi n'umubyeyi wa bose kandi abarundi bakaba babarindiranye igishika yamara bamwe muri ubwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko atamigwi y'abagwanyi bajamwo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe twe nacu bituraba ko kuko mu burundi nta mutekano uriyo sindagera gutahuka yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigare amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka ntabyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo hakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu b'imbonera kure bakabashyira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo imbonerakure zirusha ubutegetsi buramatari cya wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha inguvu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'inguvu za gisirikare zizokoreshwa Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mu mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda u rwanda rwafunguye umupaka warwo na uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma y'imyaka irenga itatu wari umaze ufunze ariko kugeza n'ubu ubucuruzi bwo ku mupaka uhuza u rwanda na uganda buracyacumbagira umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi yanyarukiye ku mupaka wa cyanika kureba uko bimeze umujyi muto wa cyanika wo ku ruhande rwa uganda ku mupaka icyo gihugu gihana n'u rwanda mu karere ka gisoro biragaragara ko wasubiye inyuma mu by'iterambere kubera ifungwa ry'uwo mupaka ku ruhande rw'u rwanda muri icyo gihe cyose ubusanzwe benshi mu baturiye imipaka batungwa n'ubucuruzi buyambukiranya ariko iryo fungwa ry'imipaka ryari ryaratumye ubwo bucuruzi buhagarara bamwe mu bacuruzi bo muri cyanika babwiye ijwi rya amerika ko nubwo imigenderanire yagarutse n'ibicuruzwa bimwe bituruka muri uganda bikaba byarongeye kwemererwa ku masoko yo mu rwanda ubucuruzi bukiri ku rugero ruto kuri uwo mupaka
ubwo ureba buno bucuruzi buraha yesi bari gucuruza bitagaragara nka mbere ariko biracari oneropesi kuko unarebeye nta peti turedi irimo hari kuza abantu bakeya kuva mu rwanda bari kugura ibintu ariko nababaza bakagira impamvu ziri guterwa na pcr kiriya gipimo cyo bakigura ku ruhande rw'u rwanda ni ibipimo bya kovidi bo baracapima ariko bagacaginga amafaranga uba mu bihumbi bitanu so bariya baje kugura utuntu dukeya tworoshe bagatinya ayo mafaranga bakagumayo ubu byarahindutse cyane kuko ubu ibintu mu rwanda birajayo bikanavayo wenda uretse ko hari bimwe bitemewe kujya mu rwanda bitewe na porosesi ziba zisabwa gusa na bike biri kujijeho twabishimiye imana kuko bitewe mbere nta kibazo cyaje gukora tumeze nabi ubucuruzi bwasubiye inyuma hari ibirayi eh, amasaka kano kanya ibyo nibyo biri kujijayo gusa n'ibindi byose twa twumva ko byajayo ibishyimbo ibigori aba bacuruzi batekereza ko imirimo yabo itarimo gutera imbere byihuse kubera impamvu nyinshi zibangamira abacuruzi bato bato ari nabo batuma ubucuruzi ku mipaka butera imbere kimwe n'ibindi byahindutse mu byo gutanga imisoro ibicuruzwa byemerewe kwambutswa hamwe n'ibindi bikenewe bitari biriho mbere y'ifungwa ry'umupaka aba bantu ba riteyiri ba peti bizinesi araza agashyikira agasoda bubiri gutyo abo nibo batuma ubucuruzi buhimba aragura akamwanwa kandi asubiriye agashiringi kazi Eh, kuko hano ahantu bapimira ibintu by'amasaka ibishyimbo ibigori hano dufite ibyuma bibipima ngo bigaragaze ko nta burwayi birimo kandi tugera ku ijana mu rwanda batubwira bati mugomba kuza mwaje gupimisha mukazana ibyangombwa bigaragaza ko ibyanyuze byanyuze mu bipimo ko nta burwayi byateza ubwo iyo utizeye ntabi ntabi utafite ibyo bipimo gusa kuzama uzasura warangiza ukaza gusorera kujana i kigali wanza bipime n'umuntu w'umucuruzi wenda urugero ujyana bugufi mu ruhengeri ujya gisenyi gusa ko manza waja i kigali ubucuruzi buba bwapfuye batakongera kuja mu bihombo nasabaga ko bwana sam mpakaniye umuyobozi wungirije w'umuryango w'abacuruzi ba cyanika yabwiye ijwi rya amerika ko uburyo busha bwo gusoresha ku mupaka no kutagira ibikoresho bigenzura ubuziranenge bidindiza ubucuruzi kandi bigatuma buhenda cyane uko mbivuga ko kera byari bimaze turafunga imipaka ubu birakomeye kuko kera twarambuka wazanaga ibintu hamwe ku mupaka ugahita ujamo rero biraguye ibyangombwa byombi bikamera ku ijana yo ukajya ugasura ugasura ku mupaka bikagenda nta kibazo ariko ubu ngubu bisaba ko usura mbere ibintu utari bya- utari wabizana wamara gusora bakwemera kubizana urumva ni porosesi ndende usaba igitoro nka saa- nka saa moya usaba kwemera kubyambutsa nko mu masaha cumi n'ebyiri ubona ekiziti urumva niwe saa cumi n'ebyiri ekiziti bisaba kuja gupakira urumva ni ama- ni iminsi ibiri nk'uko bitangazwa n'abayobozi bo mu karere ka gisoro gahana imbibi n'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ku mupaka wa bunagana abacuruzi bo muri ako karere bahuye n'ibibazo bibiri bavuga ko nyuma yo gufungura umupaka wa cyanika ku ruhande rw'u rwanda uhuza u rwanda na kongo wa bunagana ari nawo ibicuruzwa byinshi n'abantu batari bake banyuraho nawo waje gufungwa n'ubuyobozi bwa kongo kubera intambara zibera mu gace ka rucuro nyuma y'uko inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zigarurije uwo mujyi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda Mu Burundi itorero ry'ababatiste ryahaye amakaye abanyeshuri bagera ku ijana na mirongo itandatu bo mu Gisheke mu ntara ya Cibitoke mu rwego rwo kubashishikariza kudata ishuri. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
iyo site iri ku mutumba wa nyempundu zone nyamakarabo komine mugina y'intara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi igizwe n'abantu amajana arindwi na mirongo itanu bateshejwe izabo n'ibiza byadutse aho muri iyo komine mu kwezi kwa cumi na kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda biturutse ku mvura yahitanye abantu n'ibintu abantu mirongo ibiri na batandatu barapfuye abandi amazu yabo arabomoka kubera ubukene burangwa muri abo bantu baba muri iyo site abana baraheba amashuri kubera ubukene bwo kubura ibikoresho nk'amakaye n'imyambaro y'ishure ishengero ry'ababatiste mu burundi risanzwe rifasha abantu aho nikora n'imfuvyi mu ntara ya cibitoke na bubanza kuri uno wa kabiri ryaramutse rigarukira ku bana baba muri iyo site ya gisheke bahevye amashuri kubera ibihe bibi barimwo pasitori nsengiyumva julien yamenyesheje ko gufasha abatishoboye biri mu nshingano zabo kandi akizera ko n'abariko barafashwa bazokurana uwo mutima twiyumvire kuza hano i nyempundu kuko hari ibibazo byinshi hanyuma tukaba dushaka kubafasha buri mwaka rero abo bana bari mu mugambi wacu tugira umwanya wo kubakoranya tukabaha amakaye ibikoresho by'ishuri cyane cyane ko twifuza ko biga kandi umwana aheje ishuri dushobora kumukura mu mugambi kuko iterambere ry'ubu umwana atize nta kandi kazuba kanini kariho amatongo yaraze ibihe byarahindutse tugomba rero gufasha abana muri ubwo buryo iyo mfashanyo yakiriwe neza cyane n'abavyeyi bahigisheke bari bamaze kwihebura ko abana babo batakigiye ku ishuri kandi amashuri agiye gutangura mu ntango z'ukwezi kw'icenda babwiye radiyo ijwi ry'amerika ko iryo shengero ribakwiye ku muzigo batokwituye twebwe wabaye umunezero udasanzwe na cyane cyane ko abana bari bakeneye amakaye y'ishuri hanyuma twashimiye abanyu babitanze kugira ngo abana bakurikirane amashuri neza twari tumaze kwiheburana cyane cyane ko tutabonaho uburyo bw'amakaye ashobora kuva twagize akanyamuneza cyane kubera turi mu bantu bagize ibyago abana bakaba barose amakaye y'ishuri ubu nta buryo twari dufise bwo kugurira abana amakaye twabyakiriye neza cyane twosaba nk'uko abafise umutima w'urukundo abasigaye inyuma boronka nabo ibikoresho umuhanuzi wa buramatari w'intara ya cibitoke ajejwe intwaro n'ubutunzi n'ibitanga narcisse yarashimye ico gikorwa gisahiriza iterambere ry'intara yaboneyeho no gusaba abandi bagira neza kwitaho abana bafite ibibazo byo kwiga biturutse ku mikoro make y'imiryango bakomokamwo turabashimiye rero kuko zagaseseshwa rumuri ibikorwa biragaragara twashyitse ku rubuga twabibonye mubyerekanye uha ingabire abana basanzwe ari mu miryango ifite amikoro make n'abandi basanzwe ari imfubye mu miryango ubwo tugiye gutangira rero umwaka w'ishure twibaze neza ko muremuruye imiryango muremuruye komine muremuruye igihugu ku mutwaro botegereje gufata pasitori nsengiyumva julien yaraye impanuro abo bana abavyeyi n'ababafasha muri ico gikorwa tubasaba ko mu ishuri bogerageza kwiga cyane tubasaba rero ko abo dukora abakoranabushake bakurikirana cyane bakabafasha twifuza ko hari umwana ayobegwa naho bikunda gushika turizera rero ko bazozibungabunga amakaye bakayafata neza kandi usaba ko n'abavyeyi bogira akantu bakora gatoyi ku giti cabo gashobora gufasha mu mwanya abandi bantu batarafasha agafasha umwana kugira ngo yige uwo muhanuzi wa buramatari nawe yemeye ko intara igiye gukora ibishoboka byose bafatikanije n'ababafasha kugira abana bazotangure amashuri intebe n'ibindi bya nkenerwa byarabonetse ni mu gihe iyo ntara ya cibitoke ikibonekamwo abana biga bicaye ku mabuye kubera kubura intebe desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ahantu dusoreje aya makuru hamwe na nadia taha wamfashije kuyabagezaho tubashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi irembo ry'imana ni mu kanwa muti bitesi nti amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri irembo ry'imana ni mu kanwa bivuze kandi ko iyo ubanye neza n'abaturanyi ugira amahoro iwawe ndabasuhuje mwebwe mwese abakomoka imukingi ikigoma intongwe na tambwe mwebwe mwese mwagize uruhare mu gushinga urwunge rw'amashuri indangaburezi dore hashize imyaka mirongo itatu n'ine aho ku rwunge rw'amashuri indangaburezi niho umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ubu arimo yakirira abaturage nabo batereye kumwakira mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo abanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi b'akarorero batanga amakuru aho muri